turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda muri ko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mudukurikira muri i kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe hakurya muri uganda turi kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda i kisoro ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe ndi muri studio ya gatanu mu burundi leta yafashe ingingo zibuza imiduga n'amapikipiki kwirirwa zihagaze ku masitasiyo ya essence muri ano makuru turaca kuri ayo masitasiyo atandukanye kuraba ingene aberwa n'ingingo bayakiriye kanya nuko ushobora guhagurutsa umuduga ubona hariyo nk'ilitiro nka zitanu ukavuga ati jewe ngiye aha muri urwo rugendo ugiye ugasanga ushobora kuzikuzimirako urumva ko ya ngingo ice gufata
uyu ni umwe mu bagendesha iyi miduga mu gisagara ca bujumbura mu gihugu c'u burundi muri kongo igisagara ca sake kiri muri teritwari ya masisi mu ntara ya kivu ya ruguru ciriwemwo intambara kandi ikaze muri afurika y'epfo umugambwe anc uri ku butegetsi uri mu nzira zo gutsinda amatora ku majwi make cane mu mateka yawo abagwanyi bo muri yemen batangaje ko barashe ibisasu ku bwato indege z'intambara za amerika zururukirako canke zikurirako muri ano makuru turanagaruka no kuri dosiye ya donald trump yahoze atwara amerika musangwe ikaze kandi mwakoze gucagura kumviriza ijwi rya amerika reka amakuru yacu tuyahere aha muri leta zunze ubumwe za amerika donald trump yahoze ari perezida w'iki gihugu atangaza ko agiye kunguruza urubanza yaraye aciriwe n'abanyagihugu cumi na babiri bagize umurwi wa sentare y'abanyagihugu juri yamuburanishije abagize uwo murwi ejo niho bemeje ko yagirwa n'ivyaha mirongo itatu na bine vyose yari amaze iminsi ariko araburanako mu kiganiro donald trump yahaye amenyesha amakuru ari mu igorofa yiwe bwite yubatse mu gisagara ca manhattan i new york yavuze ko yaciriwe urwangondagonde kandi yifata nk'imfungwa ya politiki ariko uko biri kose azunguruza
tuzajuririra iki kinyoma tugiye kujurira ku bintu byinshi bitandukanye ntimwatwemereye kugira abatangabuhamya ntimwatwemereye kugira icyo tuvuga nta kintu na kimwe mwatwemereye gukora umucamanza yari abogamye
umwanya munini rero w'ijambo ryiwe ryamaze iminota irenga mirongo itatu donald trump yawumaze yifatira mu gahanga ubutegetsi bwa perezida joe biden n'abamwegereye yise abagwayi barangwa n'ubutegetsi bw'igitugu yavuze ko aribo batumye acigwa ico yise urubanza rw'akarenganyo abayoboke biwe bari basidukanye n'iyo nka imbere y'inzu yiwe y'agaciro kanini yitwa trump tower aho bakoreye imyerekano yo kumushigikira yaciye atanguza isekeza yise ndi mfungwa ya politiki nyuma y'amasaha make cane iryo sekeza ryari rimaze kwegeranya ingabire y'amamiliyoni yababa mirongo itatu n'icenda mu mafaranga y'amadolari ya amerika ibiro bijejwe kwamamaza perezida joe biden vyavuze ko ingene donald trump ariko arigenza n'amajambo yavuze vyerekana neza ko adashobora kuba perezida wa amerika white house yavuze ko trump yambitse iceye ubutungane bwa amerika mu kubwagiriza ko butigenga ejo kuwa kane naho ibiro vy'umukuru w'igihugu nyene vyari vyavuze ko urubanza urubanza rwa Trump rwerekanye ko atanumwe ari hejuru y'amategeko muri Amerika abategetsi bamwe bamwe bo mu makungu batanguye kugira ico bashikirije kuri dosiye ya Trump kandi bavuga ko bamushigikiye umushikiranganje wa mbere w'Ubutaliyano yise urubanza rwiwe urwa politiki Uburusiya nabwo hubicishije ku muvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu Dmitry Peskov bavuga ko Amerika iri kwikumira ikumira murantunga abatavuga rumwe na leta ku rubuga rwa politiki abagwanyi bo muri yemen batangaje ko barashe ibisasu ku bwato indege z'intambara za amerika zigurukirako canke zikururirako ni nyuma y'ibitero vy'indege abasirikare ba amerika n'ubwongereza bagavye kuri abo bagwanyi abo bagwanyi bakavuga ko ivyo bitero bishobora kuba vyahitanye bagenzi babo bagera kuri cumi na batandatu ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu tim harris ishimwe izi nyeshyamba z'abahuti bo muri yameni zishyigikiwe na iran zatangaje aya makuru uyu munsi ku wa gatanu zavuze ko zigiye gukaza ibitero mu nyanja itukura nyuma y'ibitero bakomeje kugabwaho izi nyeshyamba zavuze ko ibitero by'indege za amerika byahitanye abantu cumi na batandatu abandi mirongo ine barakomereka ibiro ntaramakuru by'abafaransa byatangaje iyi nkuru byavuze ko bitashoboye kugenzura ibivugwa n'izi nyeshyamba ko ari ukuri bibaye ari ukuri cyaba aricyo gitero cya mbere gihitanye abantu benshi icyarimwe nyuma y'uko amerika n'ubwongereza batangiye ibikorwa byabo mu kwezi kwa mbere byo kurinda inzira yo mu mazi ikoreshwa cyane mu bijyanye n'ubucuruzi kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe izi nyeshyamba zigenzura igice kinini cya yameni zakoze ibitero byinshi bya misiri n'iby'utudege tutagira abapilote mu nyanja itukura mu rwego rwo gushyigikira abanyapalestina bo muri gaza kubera intambara ya isirayeli na hamasi umukuru wazo Mohamed Ali Bukayiti yanditse ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter ko badakangwa na mba na Amerika n'Abongereza ku ruhande rw'Ubwongereza Minisitiri w'Intebe waho Rishi Sunak yavuze ko ingabo z'Ubwongereza arizo zagabye ibitero ku nshuro ya gatanu ku birindiro by'abahuti bo muri Yemen yumvikanishije ko hamwe na Amerika ibi bitero byakozwe mu rwego rwo kurushaho guca intege abo barwanyi no kurandura iterabwoba rikorwa nabo
Tim Harris ishimwe urakoze tuje rero ku mugabane wa Afrika ubu naho ubutungane bwa Zambia bwarekuye Esther Lungu umutambukanyi wa Edgar Lungu yahoze ari president w'ico gihugu yari yahagaritswe ku munsi wa kane ari kumwe n'abakobwa biwe babiri bose bakekwa ko inyuruzwa ry'amafaranga n'ubutunzi baronse biciye mu bugizi bwa nabi muri bwo harimo n'ubwicanyi bimwe mu vyo bisiguye ko mu gihe bari mu minwe ya polisi umwanya munini byarimwo ingene baronse amazu afise agaciro k'umuriyoni n'ibihumbi amajana atandatu amadolari ya Amerika ayo mazu ari muri quartier y'abatunzi yitwa Kasama iri ku murwa mukuru wa Zambia i Lusaka amashirahamwe yigenga muri ico gihugu yavuze ko Esther Lungu n'abakobwa biwe batashoboye gutanga ivyemezo vyerekana ko ayo mazu bayaronse biciye mu nzira zemewe n'amategeko ayo mashirahamwe avuga ko ivyo bagirizwa ari ukuri kuzuye madamu wa Edgar Lungu yahoze atwara Zambia n'abakobwa biwe barekuwe bamanje gutanga ingwate y'amafaranga ariko amafaranga batanze ntiyigeze atangazwa uko angana ano makuru rero yose muhejeje kumva n'ayandi hirya nino ku isi ku ijwi rya amerika mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika Amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahere i Bujumbura mu Burundi ku mugwa mukuru wa politiki ariko no mu zindi ntara bamurantunga kuko uh, twari tubanje kubabwira ivy'igitoro mbwa reka tubanze tunyarukire gato muri Republika Demokarasi ya Kongo habarwanyi ba M23 bagwanya ubutegetsi bw'ico gihugu bagiriza ingabo za Kongo FRDC n'izishamwe ry'ibihugu vyo mu majepfo ya Afrika SADC kwica abasivile cumi hakoreshejwe inkoho za rutura n'amabombe mu nkengera z'igisagara ca Sake muri teritwari ya Masisi ni mu ntara ya Kivu ya ruguru ni nyuma y'imirwano ikaze yabereye muri ako gace kuwa kane n'umno munsi kuwa gatanu ibindi kuri no nkuru na Jimmy Shukrani bakomera muri iryo tangazo ryashyizweho umukono na bwana Lawrence Kanyuka umuyobozi ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho muri M makumyabiri na gatatu avuga ko ibyo bibombe byaguye ku basivile mu nkengero za Sake mu nsiziro ziherereye ku muhanda Mugaruva Sake ugana Kicanga mu teritwari ya Masisi ahabera imirwano ikaze iyi mirwano irabera mu birometero birenga mirongo itatu na bitatu n'umujyi wa Goma umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru muri iryo tangazo kandi ubuyobozi bwa M makumyabiri na gatatu buvuga ko ingabo zabo zabashije gusandaguza ibimodoka by'intambara bine bya FARDC n'izo umutwe wa SADC izo zari zitwaye imbunda za rutura n'ibindi bikoresho bitandukanye bya gisirikare M23 ishinja leta ya Kinshasa ibinyujije mu gisirikare cyayo FARDC gushyira imbunda za rutura mu baturage ndetse no mu nkambi z'abakuwe mu byabo mu mujyi wa Goma no mu bice biwuzengurutse kuri M23 ibyo bikaba ari ukutubahiriza uburenganzira bw'abasivile cyane muri iki gihe cy'intambara Major Wilingoma umuvugizi wa gisirikare wa M23 yabwijwe rya Amerika ko ingabo za Kongo zidahwema gutera ibisasu mu baturage zikabyitirira M23 ibyo ni ibisanzwe cyane kuri guverinoma ya kongo n'igisirikare cyayo frdc gutera ibisasu mu baturage nta gitangaje kirimo kubona babikora kuri iyi nshuro bakabyitirira m23 ibyo turabimenyeye cyane rwose kandi twebwe m23 tuzi ko gutera ibisasu mu baturage ari ibyaha by'intambara kandi bihanwa n'amategeko ntabwo twabikora habe na gato rero kuko tuzi icyo turwanirira ejo n'ubundi bateye ibisasu mu baturage byica abasivili icumi abandi barakomeretse yemwe hari n'ibindi bikorwa bibi byakorewe muri utwo duce kugeza ubu tutaramenya uyu yongeyeho ko m makumyabiri na gatatu ifite umugambi wo kurangiza intambara ku buryo budasubirwaho no guhashya abayirwanya aribo faridese n'ingabo za sadek ibyo dushaka birumvikana kandi n'icyo tugamije byose birumvikana binyuze mu matangazo menshi tugenda dushyira ahagaragara twebwe twakomeje gusaba ko habaho ibiganiro hagati yacu na guverinoma ariko ntibabyemeye igihe kirageze rero ngo turinde abaturage kandi mu ntambara zose turwana ntabwo dutera ahubwo nibo badutera tuzakomeza kwirwanaho ndetse no kurinda abaturage bari mu bice duyobora kandi duhashye umwanzi kugeza ku munota wa nyuma ariko ibivugwa na m makumyabiri na gatatu biterwa utwatsi n'igisirikare cya kongo fardc koloneli guillaume njike kayiko umuvugizi wa fardc mu ntara kivu ya ruguru avuga ko m makumyabiri na gatatu ariyo yateye ibisasu mu basivile baturiye santire ya sake no mu nkengero zayo mu kiganiro yahaye ijwi ry'amerika bwana kayiko ntabwo yatanze umubare nyakuri w'abapfuye ahamagarira abaturage kwirinda ibihuha la situation sur le terrain
ibikorwa bya faridese birakomeje neza mu duce iyobora kandi mbamenyeshe ko dukomeje kugenda twigarurira utundi duce twinshi dutandukanye twari dusanze turimo m makumyabiri na gatatu iyo m venturu ivuga ngo faridese yateye ibibombe mu baturage twibaza kenshi nimba ibiza abantu ibwira ntabwo twebwe twakora amakosa nk'ayo ngayo ahubwo m venturu yo isanzwe ikora ibintu nk'ibyo mwarabibonye ejo bundi ubwo iherutse gutera ibibombe mu nkambi y'impunzi n'ubundi igahakana ibyo ntabwo twe tubiha umwanya habe na gato ahubwo icyo dusaba abaturage ni ukwirinda ibihuha byose bya M23 Colonel Guillaume Njike Kayiko akomeza avuga ko ubu ingabo za SADC zatangiye kurwanya M23 ku mugaragaro ifatanyije n'ingabo za Congo izo ngabo zari zaraje mu butumwa bwo guhashya M23 ariko kugeza ubu zikaba zitari zagatangiye intambara ku mugaragaro kuba ingabo za SADC zatangije ibikorwa by'intambara hamwe na FARDC birimo kuvugwaho bitandukanye mu baturage ndetse n'abanyapolitiki bo mu burasirazuba bwa Kongo aba babona kwiba ari uguta igihe ndetse no kwizeza ibitangaza abanyekongo bari mu nkambi z'impunzi mu mujyi wa Goma no mu teritwari ya Nyiragongo les éléments de la SADC sont arrivés ici
ingabo za sadeke zirangije amezi atanu hano zaje mu mujyi wa goma hano mu burasirazuba bwa kongo mu kurwanya m makumyabiri na gatatu kuko urabizi m ventura nicyo kibazo ku mutekano wacu ariko nta kintu bigeze bakora ku ntambara ibera mu burasirazuba ubu ngubu ntacyo zakora kugira ngo zitwemeze ko hari icyo zigarura ku mutekano frdc yemeza ko ibirindiro byayo birinzwe neza kandi ko m makumyabiri na gatatu gatatu itigeze bibakuramo kuva aho imirwano yatangiriye mu nkengero za sake m makumyabiri na gatatu nayo ikomeje kugenda yerekana ko itigeze na gato iva mu birindiro byayo ahubwo ko yabashije kwirukankana ingabo za leta n'izindi zibafasha ahandi imirwano yakomereje ni mu teritwari ya rucuru aho m makumyabiri na gatatu yatangije ibitero byerekera mu gace ka kanyabayonga mu teritwari ya rubero m makumyabiri na gatatu yatangaje ko yabashije kwigarurira aka gace kari ku mupaka wa teritwari ya rucuru n'iya rubero ariko aya makuru nayo aranyomozwa na fardc jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma Jimmy shukrani bakomera urakoze cenda kongerera ko yuko igisirikare ca Afrika y'Epfo cemeje yuko ingabo zaco ziri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zatanye mu mitwe n'abagwanyi ba M23 bari isake muri uko gutana mu mitwe umusirikare umwe wa Afrika y'Epfo mu bagiye kugarukana amahoro muri Kongo yarahasize ubuzima abandi cumi na batatu bakaba barahakomereye hakomerekeye muri ntunga tuce tuja mu burundi aho leta y'ico gihugu yafashe ingingo zibuza imiduga n'amapikipiki kwirirwa zihagaze ku masitasiyo zirindira igitoro ivyo binaraba n'abagendesha ivyo vyuma bazofatwa vyabazimanye mu mabarabara uh, mu gihe bataba bafise igitoro ngo bazoca babihanirwa n'ingingo itavugwa ko rumwe n'amashirahamwe aharanira inyungu z'umunyagihugu mu burundi ndetse n'abagendesha ivyo vyuma inkuru tubaza Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika i Kigali ningingira abo bagendesha imiduga n'amapikipiki mu gihugu cyose cy'u Burundi ko atangendeshwa n'imwe izosubira kwibonekeza ku masitasiyo yose yo mu gihugu zirindiriye igitoro kimaze igihe carabuze muri ico gihugu leta ibicishije mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi yasohoye iyo ngingo ku mugoroba wo kuri uyu wa kane mu itangazo ryasomwe n'umuvugizi w'igipolisi Nduwimana Desire amenyesha ko izo ngingo zafashwe mu ntumbero yo kubahiriza umutekano w'ibintu n'abantu kugira ngo umutekano wo mu mabarabara uhagararirwe neza kugira ngo umutekano w'abantu n'ibintu worohe hafashwe ingingo n'ubugenduzi bukuru bw'igipolisi ko ku masitasiyo ari mu gihugu cyose mu bisagara byose kizira yuko hari imiduga yirirwa itonze ku ibarabara kuri sitasiyo irindiriye kuronka igitoro ibyo rero si ku miduga gusa ni no ku mapikipiki eka ibigendeshwa byose mu ibarabara uyu muvugizi yanamenyesheje ko iyo ngingo iraba n'abantu imodoka zizimana kubera kubura ibitoro bagaca babuza uruja n'uruza anagabisha ko uzobirenga ko azohanwa ni ukwibutsa abenegihugu eka bose batembereza ibyuma mu ibarabara ko kizira kikazirizwa gutembereza icyuma ubona yuko igitoro ufise kitagushikana iyo uja hanyuma ngo uje kuzimiriza imodoka cyangwa icyuma cyawe mu ibarabara hakenewe rero yuko urujya n'uruza ruguma rumeze neza umuntu rero azogira azobirengako azohamya abakunzi b'ijwi ry'amerika bagerageje gushika ku masitasiyo atandukanye ari mu gisagara ca bujumbura mu gitondo co kuri uyu wa gatanu basanga iyo ngingo yatanguye kubahirizwa bamwe mu bagendesha izo modoka babashije kuvugisha barashima iyo ngingo yo kubuza imirongo minini ku masitasiyo uku niko babisigura ubusanzwe nka jewe iyo ngingo ni nziza bivanye n'amasanganya akunda kuba yibonekeza rimwe rimwe ibyo ibyo birabonekana cyane ubusanzwe ko kenshi iyo zakunda gutonda ku mabarabara ugasanga nyine zirateye amamutiyaje umwana cyane cyane ku ibarabara rikuru niho bari bakwiye gufata ingaruka umwana nkaha usanga atari pirinsipale
ku rundi ruhande basigura ko iyo ngingo naho yotuma haba umutekano w'ibyo byuma ariko ije kuniga bamwe kuko batazomenya ko habonetse igitoro mu gihe iyo caba kije uri hafi ya kironka babona ko hazocakura akamwana wa mama hakaba habazomenyeshwa ko cahageze abandi ntibazigere bamenya amakuru hasi navyo ntibishobora koroha kuko kenshi vyakorwa bikorwa mu magrupe ya whatsapp hariho n'abashoferi usanga ata ma whatsapp bafise nayo byose bica bigorana igipolisi nyine kuba ariko cyangwa ngo kiriho kiravuga ati ntimutonde ku masitasiyo n'ubundi bari bakwiye kuza baravuga ati e canke bagacisha ku maradi muraba hasi ntimuje gutonda muga muraba hasi canke baravuga ati isaha iyi n'iyi
ikindi batakiriye neza ni ingingo ivuga ko imodoka izozimira mu ibarabara kubera igitoro izofatwa aha bavuga ko uko bazunguruka barondera ahoboneka ico gitoro n'akaba gasigayemwo kahaherera ibyo bakabona ko bitari bikwiye kuko atakundi bobigenza mu gihe nta gitoro gikwiye kiraboneka mu gihugu bivanye n'uko ushobora guhagurutsa umuduga ubona hariyo nk'iritiro nka zitanu ukavuga ati je ngiye aha ariko ugasanga muri urwo rugendo ugiye ugasanga hari ibindi bintu bike byiyongera ko utari wateguwe kandi bisaba ko ugenda ushobora kukikuzimira ko urumva ko yanginga ikigufata n'ikintu utaba witezeho ko aho babaye kuhatunigira mu menshi kwezi naho amashirahamwe mu byo aharanira harimwo inyungu z'umunyagihugu avuga ko adatahura iyo ngingo avuga ko kuba izo modoka zahora zihagarara ku masitasiyo ari ugutanguranwa kugira ngo barabe ko boronka kandi akaba ari n'uburenganzira bwabo jean duwimana avugira ishirahamwe orikome avuga ko icari gikwiriye ari ukurondera inyishu y'uko abarundi boronka igitoro abandanya avuga ko iyi ari inzira yo kugira ngo ntibiboneke nabi ku banyamahanga n'abandi bagendera mu Burundi ziriya modoka zateza kuba zajyanye abakozi zajyanye benezo iyo bajya kurangurira imirimo ziriya modoka rero hajya zihagarara hajya ni ingorane si byiza si byiza bya benezo ni ukubura uko bagira gusa iyo imodoka ari nyinshi ku murongo ikaba umurongo muremure biboneka nabi aba banyamahanga batubona baraheza bakavuga bati abarundi ntibagikora imodoka z'uburundi noneho ziriho ntizigikora ntizigitwara abakozi ku kazi ahubwo zisigaye zibatwara gutonda eh, ku masitasiyo eh, ivyo biraheza bikaboneka nabi eh, umuti rero wo kugira ngo ntibiboneke nabi eh, si ukuzirukana ahubwo ni ukurondera igitoro gikwiye ishirahamwe orikome ribandanya risaba ko leta yari ikwiye gushira inguvu mu gutorera inyishu ikibazo gihari c'ibura ry'igitoro ishiraho amashirahamwe ashoboye kuzana ico gitoro nduwimana anavuga ko kubwira abanyagihugu ngo baje gutonda iwabo muhira mu kurindira ko igitoro kiboneka bishobora gusubiza inyuma cane ibikorwa by'igihugu ikindi avuga ni uko atagikozwe mu burundi bashobora kwisanga mu buzima bugoye cane burimo no kubura imiti ahantu hatandukanye kubera iryo bura ry'igitoro ndetse no mu bindi bisata hakabaho ikena ridasanzwe mu bintu bya nkenerwa Thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
hejuru y'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu tuyabandaniriza mu vy'amatora ya afurika y'epfo uno munsi kuwa gatanu vyaboneka cane ko umugambwe uri ku butegetsi muri ico gihugu anc uri mu nzira zo gutsindira ku majwi make cane mu mateka yawo ibitigiri vy'imfatakibanza vyerekana ko atagisivya umugambwe anc uzotsindana amajwi ari munsi ya mirongo itanu kw'ijana biboneka kandi ko abatora bawuvuyeko bawukurako amaboko ku bwinshi ndetse imyaka mirongo itatu y'ubwigenze bwayo muri politike y'iki gihugu iri kwigana ku musozo wayo ibindi kuri ino nkuru y'ijwi rya amerika murayisomerwa mu kinyarwanda na temistokle mutijima ukutabona amajwi nibura mirongo itanu ku ijana birasunikira anc ku gushaka irindi shyaka byishyira hamwe bigakora ihuriro ngo ibashe kubona ingufu zihagije zo kugena umukuru w'igihugu no gushyiraho abagize guverinoma ibi biragaragaza impinduka zikomeye mu rugendo rwa demokarasi y'afurika y'epfo aho iri shyaka ryakomeje kugira ubwiganze busesuye mu nteko nshingamategeko kuva mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane aha naho ni igihe wari umukuru waryo nelson mandela yakuraga igihugu mu maboko ya banyamuke b'abazungu akakerekeza mu nzira ya demokarasi mu gihe kugera ku wa gatatu w'iki cyumweru hejuru ya bibiri bya gatatu by'amajwi y'abatoye yari yamaze kubarurwa anc niyo yari ikiyoboye gusa yari ku majwi mirongo ine n'abiri ku ijana ugereranyije na mirongo itanu n'arindwi ku ijana yatsindiyeho mu w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ndetse kure cyane ya mirongo itandatu n'abiri ku ijana mandela yatsindiyeho mu w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane mu gihe amajwi yari agikomeje kubarurwa ishyaka democratic alliance da niryo ryari ku mwanya wa kabiri n'amajwi makumyabiri n'abiri n'ibice mirongo itandatu na bine ku ijana icyakora si ubwiyongere bw'amajwi ya da bwagabanyije aya anc ku mwanya wa gatatu hari ishyaka umukonto wesizwe mk ryahoze ari perezida jacob zuma n'amajwi cumi n'abiri ku ijana ni amajwi atunguranye ku ishyaka ryashinzwe hafi mu mezi atandatu ashize rishinzwe n'uwahoze ategeka anc imibare ya nyuma y'ibyavuye mu matora yitezwe mu mpera z'iki cyumweru icyakora mu gihe ubu ibintu birushaho gusobanuka n'amajwi agenda ashyirwa ku rubuga rwa komisiyo y'amatora abanyapolitiki n'abasesenguzi ubu berekeje amaso yabo ku gishobora kuba ihuriro ry'amashyaka riyobowe na anc ANC yakomeje kugira ubwiganze muri demokarasi ya Afurika y'Epfo n'abaperezida batanu bakurikirana ku butegetsi bava muri iryo shyaka nyamara mu gihe uriho ubu Cyril Ramaphosa yaba agumye ku butegetsi bizamusaba ko ashakira abanywanyi iburyo cyangwa ibumoso bwe hazaba ukwinangira mu bayoboke b'ishyaka rye kuba ryakwiyunga na DA iri ku mwanya wa kabiri itegekwa n'umunyapolitiki w'umuzungu Johnston Wilson ibyo biraterwa n'uko porogaramu ye y'isoko rifunguye binyuze mu kwegurira abikorera ibigo bya leta ndetse no guhagarika porogaramu zigamije guteza imbere abirabura mu bijyanye n'ubukungu igongana n'imigenzo y'ishyaka riri ku butegetsi icyakora hazanabaho kangononwa mu gutumira zuma wavuye muri guverinoma ahanganye n'ibirego bya ruswa cyangwa se ishyaka eff ry'impirimbanyi julius marema muri guverinoma nyuma y'aho aba bombi bahanganye mu kwiyamamaza n'ishyaka bahozemo ishyaka anc riracyakunzwe n'abatora benshi kubw'uruhare rwaryo mu guhagarika ubutegetsi bwa banyamuke b'abazungu kandi gahunda zaryo zo guteza imbere imibereho myiza kimwe na politiki zo kuzamura abirabura mu bijyanye n'ubukungu zishimirwa n'abarishyigikiye ko zafashije mu kuvana mu bukene imiryango y'abirabura ibarirwa muri za miliyoni icyakora mu myaka mirongo itatu y'ubutegetsi ndahangarwa bwaryo ubuyobozi bwaryo bwagiye bwijandika mu ruhererekane rw'amahano ya ruswa yagutse ni mu gihe ubukungu bw'iki gihugu giteye imbere mu by'inganda kurusha ibindi ku mugabane wa afurika bwasubiye inyuma ndetse ibigereranyo by'ibyaha n'ubushomeri bigaca agahigo mu kwiyongera bamwe mu mpuguke biteze ko anc izakora ihuriro yifatanyije na rimwe cyangwa yombi mu matsinda y'abatavuga rumwe naryo na cyane ko ishyaka mk rya jacob zuma ryegukanye intsinzi ikomeye mu ntara avukamo ya kwazuru natal temistocle mutijima mugenzi wacu fide niyo ngabo nawe amaze kuvugana na zeno ndayisenga umuhinga muri politiki ari ku murwa mukuru wa pretoria na onesor minani ikorera utwiwe mu gisagara ca durban zeno niwe atangura avuga nimba ibintu bimeze by'ukuri uko abantu bari bavyiteze mu bisanzwe kugeza iyi saa tuvugana navuga ko twakira neza ibiharuro bimaze gushyikirizwa no mu bujejwe gutegura amatora biriko bishyikirizwa mu kibanza hitwa midland kandi indorerezi nyinshi zivuye mu bihugu n'amashyirahamwe atandukanye bose barahishikiye kugira ngo bakurikirane bakurikiranire hafi y'amatora nta ruhande ruratangura kwiyamiriza ibyavuyemo bose baracyatekanye nari igihe hamaze guharurwa ibice birenga mirongo itanu gato y'amajwi ku ijana y'abatoye bose hamwe ni ukuvuga ko hasigaye guharurwa ibice hafi birenga mirongo ine kugeza ubu rero nk'uko nari nabivuze mu yindi myihwezo nagize ngaha kuri radiyo ijwi rya amerika ufatiye uko nari nacikirije usanga atatandukaniro rinini ririmwo kuko umugambwe anc niwo uza imbere ku bice mirongo ine na kimwe n'ibice mirongo icenda na bitanu ku ijana hama ea ugakurikira ku bice mirongo ibiri na bitatu n'ibice mirongo itandatu na bitandatu ku ijana hama umugambwe navuga ko ari mushasha wa jacob zuma mk umukondo we sizwe nawo ukaba ufise ibice cumi n'ibice mirongo icyenda ku ijana hagakurikira efuperi umuganga urongowe na julius marema ufite ibice icyenda n'ibice mirongo itanu n'ibiri ku ijana hanyuma pa nawe ukaba ufite ibice bibiri n'ibice mirongo irindwi na bine ku ijana ariko ibyo mvuze navuze nisunze ibyari bimaze gusohoka kuri uno munsi ku masaha ya saa tatu kuko baza gusubira batange ikindi cegeranyo cy'uko byifashe saa moya z'ijoro ku masaha y'ino murakoze nawe onesiforo minani aho uherereye ngaho durban ni mu ntara ya kwazulu natal aho umugambwe mkp wa jacob zuma yahoze ari perezida uri kubyifatamwo neza wagiye mu kibanza cya gatatu ukarengana gushika ubu ibiharuro by'agateganyo bihari umugambwe economic freedom fighters aho uhereye ubona abashigikiye umugambwe mkp bariko bavyakira gute ibiharuro biriko birashikirizwa gushika ubu murakoze cyane twongere turamutse kandi abariko baradukurikirana hano uri mu ntara ya kwazuru natale na cyane cyane mu gisigara cya diriba umugambwe mk uriko uduza ibitigiri cyane ku muvuduko munini ku buryo abanywanyi b'uwo mugambwe bamaze kubona yuko batahukanye intsinzi kandi biraboneka ku buryo nk'uko babivuze abandi mu bice mirongo itandatu by'amajwi by'abatoye bamaze guharurwa birabonekana yuko mu bice mirongo ine ku ijana bisigaye by'amajwi ataraharurwa ibitigiri biza kongera kuduga byiyonganya kuko ibice bitaraharurwa cyane cyane ni ibice byo mu bisagara binini binini ibyo bita ahanini amametero muri icyo gihe bibonekana yuko umugambwe wa jacob zuma umaze amezi atandatu gusa wamaze gutahukana intsinzi kandi abanywanyi bawo na cyane cyane mu ntara yo muri kwazuru natale bamaze kubyishimira murakoze ngaruka kuri we zeno nkiri ku mugambwe mkp ku bwanyu kubona uri kubyifatamwo neza kandi ari umugambwe mushasha bivuze iki muri politiki ya afurika y'epfo bikurikiranira hafi no muri aya matora icya mbere ni uko mk ari umugambwe usa n'uwatangaje abantu na cyane cyane mu ntara kwa zuru natale aho jacob zuma asanzwe akorerwa umugambi we mk usa n'uwatsinze kugero ruri hejuru cyane mu matora yo kwa zuma atari nkuko nari ndabivuze akaba ari nayo ntara zuma aturukamo eka n'umwami wabo nyene novuga umwami w'abazuru niyo ntara asanzwe abamo mk rero umugambi wibyukiranije niko nobivuga eka nk'uyurukaranije kuko wari umenyerewe kakakubwiye ko mbere wari umaze nk'amezi dufate nk'uko mugenzi wanjye yari abivuze amezi atandatu mugabo dufate nk'utumezi gusa icyo ni ikintu rero cyatangaje abatari bake murakoze
urakoze fidele niyo ngabo nawe kuri ico kiganiro mugiranye na zino ndayisenga hamwe na onesfor minani bose bari muri afurika y'epfo abashaka kumva icuzuye muze kuja kuri wezi tata akaburungu radio yacu voa akaburungu com muce mufyonda handitse muri isanga ni igice rero ca muri isanga fidele niyo ngabo yari yadukoreye no musi nuko rero nshuti bakunzi bacu akaba ino ngaha duce dusozerera amakuru y'uno mugoroba reka nshimire abo twari kumwe muhinga bw'ivyuma geoffrey mutagoma yarafatikanije na ingenieur justin kugira ngo begeranye amajwi abashikira atankomanzi mwakoze yakoze edi rwema yaraduhagarikiye diana nini nahazwe ni jewe mwari kumwe kuri mikro ndiko ndabashikiriza no makuru nari muri studio ya gatanu ku ijwi ry'amerika ku izina rya bagenzi banje mu nkundire ndabikebanure ndabipfuriza kugira wikande nziza ahanje tuzongera mu biganiro vyo mu ndwiza imana ibahe ijoro ryiza muraharyana hataryana harumwasi